mwaramutse neza dususuruke aderesi radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu biganiro ahanditse umuziki hakizimana augustin yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndasuhuza abantu bose banzi bari muri komine ntega aha ni mu ntara ya kirundo mu burundi ati mubampere indirimbo munsubize ya satibi
Well, ready to move, so we take
ijwi ry'amerika turasusuruka facebook voa radiyo yacu niyo igena kasien yatwandikiye kuri radiyo yacu arobaze gmail akadomo kamu ati muraho neza toma mugire amahoro ndatashya abakunzi bose b'ijwi ry'amerika abanyamakuru n'abantu bose banzi niyo igena we nanjye ndagushoje cyane rwose kandi ndanagushimiye byimazeyo gusa ntumbwira indirimbo wifuza niyo mpamvu nguhitiyemo mama mbire ya juliana kanyomozi na bobi wine bo muri uganda
Well, it's a brand new tune for the African woman there. Bobby one alongside Juliana right about again, you done know. So we can't be express exactly what we feel. I love you, mama, you done know. Okupambutonga yegwandikonga ne bwewabira olutalo tonsuula zijukira we nabanga omulwadde nga bwe mba sinawona gwe teweebaka Rwanda you're so beautiful mama And you're just wonderful mama You are so beautiful mama Ndaza kuweereza buli kalungi mama Remember this one, mwana wanje weyetanzare emihanda emibi n'emico emibi wanjigiriza okutyanga katonda nonjigiriza obutakumpanyanga nonjigiriza okukola emikwano nonjigiriza n'okuba ow'ekisa wanjigiriza okuba omwesigwa okuba omugumikiriza nonjigiriza kukola ngaenyiwo era kyekinkuta ekyendikati mama mama mama mama mbire mama mama mama mama mbire
Rwanda you're so beautiful mama mama mbire And you're just wonderful mama mama mbire Your heart is so beautiful mama mama mbire Ndaza kuweereza buli kalungi mama mama mbire sinakuwacha kukwemeza mama
nokoma nomira buli kika kyeddagala emyezi omwenda egyo maama tegyali emyangu bino mateniti sira kubita buliro biki byonna wabigumira osobole okunkuza buli kalungi wakekkiriza okuba osobole okunkuza n'okola gwe nga towomola nkukolerera era nze nsome
I love you.
no wonder you're so beautiful mama Mama Beat it, and you're just wonderful mama Mama Beat it, your heart is so beautiful mama Mama Beat it.
Ndaza kuweereza buli kalungi mama No wonder you're so beautiful mama And you're just wonderful mama Your heart is so beautiful mama Ndaza kuweereza buli kalungi mama
ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com facebook voa radiyo yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi nitwa barwanishyaka jean de dieu ah, bamenyereye ku izina rya jado ntuye mu mujyi wa kigali ahaherereye i gikondo ni umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda mu ishami ry'icungamari ah, n'ubukungu ah, hahoze ari sfb niga mu mwaka wa kane ah, icungamutungo cyangwa konabilite nifuzaga gutashya inshuti zanjye ndetse n'umuryango wanjye ndahera ku muryango wanjye harimo papa na mama batuye mu murenge wa gikomero Ah, mukuru wanjye witwa habaguhirwa jerime n'umugore we hatashya na data wacu bita uwimana maximilie utuye mu murenge wa rutunga ndetse n'umuryango we harimo umugore we bita jacqueline kandi ndifuza nanone gusuhuza abantu batuye mu mujyi wa byumba harimo uwo bita mama teta na papa teta nkatashya ah, umugabo bita papa gahozo n'umugore we Mama gahozo nifuza gutashya n'umuhungu w'inshuti yanjye twakoranye cyane ubucuruzi mu isoko rya byumba bita jean batiste bamenyereye ku izina rya jb nkasuhuza n'umuhungu w'inshuti yanjye tubana twigana no muri kaminuza y'u rwanda aho muri sfb witwa hakorimana filiberi Ah, nkasuhuza abahungu tubana harimo bayisengere visi harimo n'uwo bita mukunzi n'abandi tubana mu gipangu twigana mu ishuri harimo gakire regisi harimo habimana alexandre harimo uwo bita giliberi n'abandi bose batuye muri kino gipangu tubamo hano igikunda aho ducumbitse ku mpamvu z'amasomo ndabasuhuje cyane kandi nanone ndifuza gutashya abana bose twiganye muri sikire superiyeri ah, ibyumba aho bita koleje Don Bosco de rushaki harimo ah, abo bita ba simwe moses harimo ba noruberi harimo n'umuhungu wiga muri amerika bita ah, lioneri kandi ndasuhuza uwundi muhungu w'inshuti yanjye bita bosco nsabimana ah, atuye mu mujyi wa kigali ariko ntago akorera mu mujyi wa kigali akorera mu nkengero zawo ndifuza no gusuhuza abanyarwanda muri rusange ah, umuryango wo kwa wo kwa nyogokuru ubyara mama harimo umugabo bita nshimiye ubwo ni ah, anko wanjye cyangwa marume harimo uwo bita ntabanganye imana frodoir abo bose ndabasuhuje abana b'inshuti zanjye ba- barimo nsanzamubarashe teogene harimo abo bita ba mwikarago emmanuel harimo abana bose twiganye muri toronkome muri rusange abanyagikomero bose ndabasuhuze bo- by'umwihariko ababa mu mu mudugudu wa rugwiza mu kagari ka gasagara gasagara yose ndayishuhuje ni ukuri mu bampera indirimbo ya israel mbonye bita ibihe Mm, murakoze cyane thomas kamirindi
sinazamuye ijwi ryanjye hejuru nkumenyesha iby'ibi bihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara nkumenyesha iby'isarura mubwira iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishyura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima kuko ubwami bw'imana bwegereje witegure umese ibishyura byawe ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi wibutsa abasigaye begereye ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi wera za nzandiko zo kuguhugura waribagiwe urazita ariko kubw'urukundo nkigukunda andikira urwa kabiri ubwira ibyo ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe ko tumeze nk'ibisukwa ku bwicaniro kuko n'igihe cyacu gisohoye Oh, ibihe bizashika. Abamibayi, abantu benshi bazibagira. Bazibagira rya jambo ry'imfatiro z'isi. Wibutse abasigaye bose begereye antebe bitwaje intwaro zose zu- tuzamuke tuzamuke wa musozi ibihe bizashika abamibayi abantu benshi bazibagira bazibagira rya jambo ry'imfatiro wibutse abasigaye begereye begereye bitwaje intwaro zose tuzamuke tuzamuke wa musozi wera tuzamuke dukwe turi inkweto kuri wa musozi wera twegera igicaniro dutanga ibitambo kuri wa musozi andikisha amateka y'ibihe bizaza kuri wa musozi duhabwa indirimbo iyo tuzaririmba kuri wa musozi tuzamuke wa musozi
dususuruke ni hano ku ijwi rya amerika email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu duhe nimero yawe ya telefone rwose tuzaguhamagara ususurutse abawe imitwa nkuru nziza jean pierre ndi mu karere ka burera mu ntara y'amajyaruguru ndatashya abana twiganye muri groupe scolaire ya kinyababa n'abana twiganye muri ecole technique cpm do burera promotion 2014 kuzwi iteka jemuve na dusengimana bonavanti ngatashya n'aba- n'abavandimwe banjye jean dodier prince n'abandi bana bose bamenye ku izina ry'agatazirano bita peter abatora indirimbo ya rakidude bita remember me murakoze
You left for the city many years ago. You promised to come back and take care of us. Many years have gone by now.
dususuruke ni ku ijwi ry'amerika facebook voa radiyo yacu email radiyo yacu arobaz gmail akadomo com duhe nimero yawe ya telefone rwose tuzaguhamagara ususurutse abawe uwase sandrine yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati ndatashya abakunzi ba radiyo voa radiyo yacu ubampere indirimbo yitwa ndakwemera ya Master G. Umuhoza Liliane uri i Huye mu Rwanda nawe yatwandikiye kuri Facebook VOA radiyo yacu ati muraho ndatashye inshuti zanjye ziri i Kanombe i Kigali umpe indirimbo yitwa ndakwemera ya Master G. Iyi ndirimbo kandi Nizeyimana nawe arayishaka.
nitwa nizeyimana jean de dieu ndatashya umusore witwa nyandwi uri ibyumba nkatashya umusore witwa jire uri bugesera nkatashya umusore witwa daniyeli cezari nikeze bari i kanombe nkatashya n'abantu bose banzi ku iryo zina ndashaka indirimbo rwose toma muyindebere y'umusore masitaji yitwa ndakwemera taha murakoze ye urakoze nawe
Hey yo, hey yo, uh, this is White Boys. Telling you here to the south and the hills of Rwanda. Now, so big production. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ndakwemera. Uruwanjye ntacyo nakora mu buzima. Ntagufite uri icyuzuzo cyanjye. He, ndakwemera. mubanyuze mu maso bose ko nta n'umwe nabonye uguhiga uwa mbere ukanikurikira amaso yanjye se ntiyareba nabi hari n'abandi bagukeneye fata umwanya mu mutima wanjye wowo kuko nta wundi mwawurwanira nzakugenda imbere nzakugenda inyuma nzagutembereza abashyigirwe nzakugenda imbere nzakugenda inyuma nzagutembereza abashyigirwe ndakwemera yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ndakwemera Uh, uh, uri uwanjye ntacyo nakora mu buzima ntagufite uri icyuzuzo cyanjye he ndakwemera
ndakwemera sineze guhinduka uwanjye ni wowe sineze kwivaho wowe utemba itotura amazi yatekera niba kugukunda ari icyaha mbizire nemeye wowe sinaguhara tayari ubu ni paka ku mwisho ibihe byose ni wo mwanzuro amagambo yawe n'imitomudera nibyo binkurura Ho, ho. naho nagucikira usa n'uwanziritse wandekura nagwa wajya kure nanapfa nugutera k'umutima wanjye ni wowe nta giparu ibyo mvuga ni ukuri ugufuhira yiyahure ah. unduza kugukunda nagutwara yeah. ndakwemera ndandagusigiye yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ndakwemera Uh, uh, uri uwanjye ntacyo nakora mu buzima ntagufite uri icyuzuzo cyanjye he ndakwemera yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. ndakwemera uri uwanjye ntacyo nakora mu buzima ntagufite uri icyuzuzo cyanjye he ndakwemera
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu facebook voa radiyo yacu dususuruke zose urazisanga ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu ahanditse ibiganiro umuziki dushoreje ku butumwa bwa bigoro chanel w'intega mu kirundo mu burundi yatwandikiye kuri facebook voa radiyo yacu ati intasho ku banyamakuru bose bo kuri voa no ku banyeshuri bose twigana harimo metode na jean marie indirimbo ya satubi no love ibashimishe murakoze chanel we natwe turagushimiye cyane kandi ugire wikendi nziza namwe mwese nshuti z'ijwi ry'amerika namwe mugire wikendi nziza rwose mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inkovu nyinshi dufise ku mitima tuziterwa nabo dukunda bikadutuma tuja kure y'inkundo dutinya kubabara dutinya kubabazwa Love, love, love, love, no. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, no. Love, love, love, love. Ubwo nakunze bamunjanye kure imiryango nayo ikadutanya my friend my friend don't joke with love tell to your friend to never joke with love my friend my friend my friend don't joke with love tell to your friend to never joke with love never joke with love Never talk with love. Never talk with love. mfise umwana nkunda n'umutima wanje wose ibihe nabyo biratsa bigenda bijana nawe uraraye